kuva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu yo mu gitondo cyo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma amakuru turahera kuyo hirya no hino ku isi dukomereze kuhavugwa mu karere k'ibiyaga bigari nyuma tuza gukomereza ku kiganiro ejo mu gutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika kuri uyu wa gatandatu yasinye itegeko ribuza ibikorwa bya leta guhagarara rigena ingengo y'imari igomba gukoreshwa kugeza mu kwezi kwa gatatu umwaka utaha ni nyuma y'uko imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ya amerika yemeza iri tegeko nyuma y'igihe ntarengwa cyari cyagenwe kubera kutavuga rumwe ku mushinga w'iri tegeko mu gitondo cyo kuwa gatandatu imitwe yombi yatoye iri tegeko yirengagiza zimwe mu ngingo zikomeye zasabwaga na donald trump watorewe kuba perezida wa amerika zirebana n'ibyerekeye imyenda iri tegeko rigena amafaranga guverinoma izakoresha kugeza mu kwezi kwa gatatu umwaka utaha rizagena miliyari ijana z'amadolari agenewe imfashanyo y'ibiza na miliyari icumi z'inyunganizi ku bahinzi abasenateri mirongo inani na batanu batoye umushinga w'iri tegeko mu gihe cumi n'umwe bari banze kuwutora bityo ubu uratambutse nyuma y'inshuro ebyiri zose biranirana ko uhita mu mutwe w'abadepite waje gutambuka rero ku majwi magana atatu mirongo itandatu n'atandatu kuri mirongo itatu n'ane abadepite batoye oya kuri uyu mushinga bose bari abo mu ishyaka ry'abarepublikani
Washington ijwi rya Amerika.
Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Pakistan kuri uyu wa gatandatu yatangaje ko ibyavuzwe n'umukozi wa leta ya Amerika yemeza ko gahunda ya Pakistan yo gukora ibisasu bya misile ishobora gushyira leta zunze ubumwe za Amerika mu kaga nta shingiro bifite. Mu cyumweru gishize Joe Fenner, umujyanama wungirije mu by'umutekano wa leta zunze ubumwe za Amerika ku rwego rw'igihugu yatangaje ko kuba Pakistan irimo gucura ibisasu byo mu bwoko bwa misile zirasa kure bituma ibarwa nk'igihugu gihangayikishije. Fina yavuze aya magambo hashize umunsi umwe leta zunze ubumwe za Amerika itangaje ibihano bishya bishingiye kuri gahunda ya Pakistan yo gucura ibisasu bya misile birasa kure igikorwa cyagaragaje ukuzamba k'umubano hagati y'ibihugu byombi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe ubwo Amerika yakuraga ingabo zayo muri Afghanistan. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Pakistan yavuze ko bibabaje kuba Amerika yaravuze ayo magambo yise adafite ishingiro adashyira mu gaciro kandi adashingiye ku mateka yavuze ko ikorwa ry'izi ntwaro za misile zirasa kure rigamije gusa gucunga umutekano n'ubusugire bwayo nk'igihugu mu karere giherereyemo yongeraho ko nta gihugu na kimwe byagombye kubera imbogamizi ibiro ntaramakuru bya siriya sana kuri uyu wa gatandatu byatangaje ko abategetsi bashya ba siriya bashyizeho minisitiri w'ububanyi n'amahanga mushya mu rwego rwo kugerageza kubaka umubano n'ibindi bihugu nyuma y'ihirima ry'ubutegetsi bwa Bashar al-Assad mu byumweru bibiri bishize umujenerali uri ku butegetsi yashyizeho Assad Hassan al-Shibani kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga nk'uko byemezwa n'ibiro ntaramakuru bya leta isoko yo mu butegetsi buriho yatangarije ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters ko uyu muyobozi yahawe izi nshingano nshya mu rwego rwo kubahiriza ibyifuzo by'abaturage ba Siriya byo kubana n'andi mahanga no kuzana amahoro n'umutekano nta byinshi byahise bishyirwa ahagaragara byerekeye uyu Shibani Ahmed al-Shara utegeka Siriya kuri ubu yagiranye ibiganiro n'intumwa z'ibihugu by'amahanga kuva yajya ku butegetsi muri izo ntumwa harimo iza leta zunze ubumwe za Amerika n'iz'umuryango w'abibumbye yagaragaje ubushake bwo kugirana ibiganiro n'amahanga avuga ko ibyo azibandaho mu ikubitiro hari ugusana igihugu no kuzahura ubukungu yavuze ko adashishikajwe no gushora igihugu mu zindi mvururu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mugena kuri wa eshatu radiyo yacu vyewe akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x mudusange kuri vowe radiyo yacu mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma y'ukwezi n'igice leta y'uburundi n'iya repubulika ya demokarasi ya kongo zemeranyije ku bicuruzwa mirongo itandatu na bitandatu bizajya byambuka imipaka bidatanze imisoro mu rwego rwo koroherezanya mu bucuruzi bwambukiranya imipaka icyo cyemezo ntikiratangira gushyirwa mu bikorwa ku mipaka ihuza ibyo bihugu vedaste ngabo yagiyeyo bamwe mu bacuruzi barimo abarundi n'abakongomani bavana ibicuruzwa birimo iva mu mirima ndetse no ku matungo mu burundi bakabijyana mu mujyi wa uvira banyuze ku mupaka bakava imvira bemeza yuko bakibisorera amafaranga ibi bavuga yuko binyuranyijwe n'amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi binyuze kuri ba minisitiri babyo b'ubucuruzi aribo Julien Paluku wa Congo na Nijimbere Chantal w'Uburundi tariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi aya masezerano ategeka gukuraho imisoro n'amahoro ku bidandazwa mirongo itandatu na bitandatu by'imbugwa mu bihugu byombi ayo masezerano avuga ko ibyo bikwiriye gushyirwa mu bikorwa nyuma y'aho amaze gusinyigwa turi nabo na mponga atwara ku ikinga ibicuruzwa birimo ibifungurwa n'ibinyobwa birimo imboga imbuto ibishyimbo amata ndetse n'amazi avuga yuko bakomeje kwaka imisoro ujya munsi barapfa kuvuga gusa ariko mubahaye umugongo rero bacyatangira hara kandi kuruhisha bagisubiza bujya bose bujya bujya bujya bujya busuruzi bujya buto buto usanga n'ibitoke n'udutunguru twe abantu bazana ku mutwe hanyuma rero baca bagufata hariya muzana amahera tubabari yuko ibi byose bamaze kubikura baca bavuga bijya baravuga n'ibiwabo ariko rero twasaba inyene kandi kubagira bagume badufashe bagume bagira rero isuivi baze barabe hanyuma barabe ku bintu biguma bitembera iyo bavuga bajya abashefu ntibaguma babikurikiza baguma mumaze kubivuga hanyuma rero bumva haye umugongo bacyatangura kandi kudufata byo dufite uburyo budandaza buto buto abacuruzi bato bato bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'ibihugu byombi bavuga yuko usibye muri kongo basoreshwa no ku ruhande rw'i Burundi hari amafaranga basabwa mu burundi mu kugira tujabuke usanze izamu ryiza hari igihe ujabuka atacu utanze aragucira ngo zana ibihumbi bibiri ufise nk'utunyene udutomati cyangwa udutunguru aha mu burundi baratusaba demiri fura ahandi demiri fura abacuruzi basaba ko ku mupaka bagatumbana akavimvira hama ni ku rutonde rw'ibicuruzwa bemerewe gutambutsa badasuze n'ibyo batemerewe aba ni bamwe twahuye bafite amazi n'inyanya ku mupaka wa kavimvira tuza dutinye turajugumira tu egizambe nzanye ibiro mirongo itanu by'ibiharage moranza njugumiye nta mahoro mfise saba yuko wadushirira oroza ngaho tukamenya ibiro majana abiri ntushobora kubiriha cyangwa ibiro ijana ntushobora kubiriha tugende tubizi ibyo tuje gukora kubera tuzanye ibyo ashara ntuzogira ingorane usibye iki kibazo cyo kwaka imisoro abaturage bafite bavuga kandi ko birukanwa n'abo bari basanzwe bakorera hafi y'umupaka baradusanzariza ibintu basanze nk'uko twicaye ngaha tuvuga ati kugira ntitujye hariya kure ntibatwugarire ko bakaca baza polisi ikabisanzaza ikabimenagura bakabihonyanga bakabisiribanga twebwe ducuruzije nk'uko turabacuruzi bato bato ducuruza inyanya ngaha tucuruzije abapolisi baca baza bakabitwaka bakaca babitwara cyangwa bakabikubita amasabatu bikamenagurika byose ubwo minisitiri w'ubucuruzi muri kongo Julien Paluku na Chantal Nijimbere w'u Burundi batangizaga iki gikorwa cyo korohereza ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu mpera z'ukwezi kwa cumi basabye inzego zikorera ku mipaka gufasha no korohereza abacuruzi twashatse kumenya icyo ubuyobozi muri za minisiteri zombi buvuga ntibyadukundira gusa mu kwezi kwa cumi abo baminisitiri hari icyo bari bavuze kuri ayo masezerano mu masezerano ibihugu byombi byagiranye yerekeranye ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku bicuruzwa birimo ibihingwa muri kongo no mu burundi avuga ko ibyo mirongo itandatu na bitandatu iyo bitarengeje idolari magana atanu bidasoreshwa twashatse kumenya impamvu abacuruzi basoreshwa tuvugisha ubuyobozi bushinzwe ubucuruzi muri uvira butubwira ko buzajya kuzana kuri uyu wa kabiri lisite y'urutonde rw'ibyo bicuruzwa i bukavu andi makuru ava muri biro ishinzwe abacuruzi ku mupaka wa kavimvira avuga ko impamvu amasezerano atarashyirwa mu bikorwa ari uko za serivisi zikorera ku mupaka zitarahabwa inyandiko yanditse ibabwira ibyo bicuruzwa mirongo itandatu na bitandatu batazaza bishyuza vedase ngabo ijwi rya amerika uvira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane turimo dusoza waranzwe n'amatora mu bihugu binyuranye ku isi ku mugabane wa afurika amwe mu mashyaka yari amaze imyaka myinshi ku butegetsi yabutakaje bitunguranye andi arabugumana umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ugiye gusiga demokarasi yifashite ku mugabane wa afurika diane nini nahazwe bimwe mu byavuye mu matora yo mu bihugu bitandukanye byo muri afurika byatangaje benshi ibindi biza nk'imvura iguye yakuvye muri senegal akarorero basiru diomaye faye atavuga rumwe n'ubutegetsi yatsinze avuye mu munyororo gutyo aba yanditse amateka yo kuba umuperezida afise imyaka mike mu bari ku butegetsi bwo mu bihugu bitandukanye vyo ku mugabane wa afurika intsinzi ya basiru diomaye faye yabaye inyuma y'aho uwari perezida Macky Sall yayoboye senegal kuva muri bibiri na cumi na kabiri gushika mu kwa kane ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane agerageje kwegeza inyuma amatora mu cafashwe nko gushaka kuguma ku butegetsi ariko bikamwankira umuhinga mu vy'ubutunzi tedi kaberuka asanga ivyabaye muri senegal vyari bikwiye gusiga isomo
byari bitangaje byatanze isomo rikomeye kubakurikiranira hafi ibya demokarasi
muri ghana naho john mahama yigeze kuba perezida w'ico gihugu akagitwara mu kiringo ca manda imwe gusa bitunguranye yatsinze amatora y'uno mwaka yari ahanganyemwo na mahamadu bawumiya visi perezida w'ico gihugu akaba ari nawe ari umukandida w'umugambwe wahora uri ku butegetsi aha mahama ariko agira ati ino manda isiguye vyinshi abahinga barimwo kwame asa asante babwira ijwi rya amerika ko benshi mu batoye muri uno mwaka mu bihugu bitandukanye baha amajwi uwo babona ahanini azotuma ubutunzi bw'ibihugu n'imiryango bwisununura kubera iki mu bihugu bitandukanye birimwo ghana barajwe ishinga n'ivy'ubutunzi none kwame asa asante mwaririmu vya politike kuri kaminuza y'igihugu muri ghana arabifitiye insiguro
kubera ko ikibazo nyamukuru ari uko benshi barajwe ishinga no guhabwa ibyankenerwa birimwo ibiribwa twarabibonye kenshi iyo igihugu kiri mu bihe bitoroshye by'ubukungu abatora kenshi baba binubira abari ku butegetsi
perezida mushasha wa ghana john mahama mu vyo yemereye abanyagihugu harimo guteza imbere ubutunzi bw'igihugu bwasubiye hasi kubera amadeni agera ku mamiliyaridi mirongo itatu mu madolari y'amerika ico gihugu cafashe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ahandi batoye uno mwaka ni muri botswana I, Juma Gideon Boko,
ubu ni gedeon boko perezida mushasha wa botswana aho yarahira yimikwa mu mabanga mashasha yiwe botswana ironsa ubutegetsi bushasha inyuma y'imyaka ya baba mirongo itandatu yari imaze itegekwa n'umugambwe umwe rudende ahandi batoye ni muri mozambique muri iki gihugu naho nyene ubutegetsi bumaze igihe kirekire buri mu minwe y'umugambwe umwe frelimo uwo mugambwe umaze imyaka ya baba mirongo itanu ku butegetsi wemeza ko watsinze amatora abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu y'amara baranse ivyavuye muri ayo matora bemeza ahubwo ko venansiyo mondlane atavuga rumwe na leta akaba yaje ubwa kabiri mu majwi ariwe yayatsinze kwa kunu wama yigisha ivy'amahoro no gutorera inyishu amatati kuri kaminuza ya american iri aha washington dc asanga uwatsinze afise igikorwa co gushira hamwe impande zose zirimo izitemera ivyavuye mu matora mu ntumbero yo kurinda amatati y'urutavanako
iyo utsinze ubwirizwa gukora ibishoboka byose ukunga ubumwe mu gihugu nizere ko azoshobora kubikora ntidukeneye kumva ikindi gihugu cyo muri afurika kija mu kaga
muri namibia naho nyene uno mwaka ubutegetsi bwagumye mu minwe y'umugambwe ubumaze ko imyaka myinshi ariko aho bitandukaniye n'ibindi bihugu ico gihugu canditse amateka yo gutora ku nshuro ya mbere perezida w'umugore ni netumbo nandi ndayitwa w'umugambwe swapo utegeka namibia kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu igihe ico gihugu cikukira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'umugambwe swapo wakomotsemwo uwo mudamu w'umuperezida wa mushaka mashasha agiye gutwara namibia nabo nyene baranse ivyavuye mu matora bavuga ko yaranzwe n'utunenge twinshi turimwo ibibazo vy'ubuhinga bw'ivyuma n'impapuro zo gutorerako zabaye nkeya u rwanda nago nyene uno mwaka rwaratoye umurwi w'igihugu utunganya amatora muri ico gihugu ukaba wemeza ko president paul kagame yatsinze amatora yo mu kwezi kw'indwi n'amajwi hafi ijana ku ijana bamwe mu bahinga bati aha harimwo amahinyu n'awenu mu babibona uku harimwo nko edgar gituwa yigisha ivya politiki n'imigenderanire kuri kaminuza ya stratomor iri nairobi muri kenya
iyo habaye amatora bikavuga ko barenga mirongo cyenda n'umunani ku ijana by'abatoye batoye umukandida umwe haba harimo utubazo
mu gihe hari abagiriza perezida w'u rwanda kuguma ku butegetsi umwanya muremure hari abasanga bikwiye kuko yakoreye vyinshi abanyagihugu umuhinga mu vy'ubutunzi tedi kaberuka ari muri aba
ibyiza yakoze ni byinshi si agaseseshwa rumuri birigaragaza
amatora y'uno mwaka muri afurika yaranzwe kandi n'ayo muri afurika y'epfo aho umugambwe anc umaze imyaka mirongo itatu ku butegetsi vyanse ko utahukana intsinzi gutyo biba ngombwa ko hajaho leta y'ubumwe ni ubwa mbere vyabaye mu mateka y'ico gihugu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
amahoro y'imana abe kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku murongo w'ijana kandi n'ibice bitatu fm ndizera mumeze neza aho muherere mu bice bigiye bitandukanye byo kuri uyu mubumbe dutuye by'umwihariko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa kandi muganigizwa n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari jye muri kumva muri studio cyangwa se kuri mikoro ndikaremera patrick mbaye ikaze abana bafite uburenganzira bwabo bwihariye bubarengera mu buzima bwabo bwa buri munsi kugeza bavuye muri iki cyiciro cyo kuba bitwa abana bumwe muri ubwo burenganzira bwabo twavuga nk'uburenganzira bwo kwitabwaho no kurindwa n'ababyeyi nk'uko biri mu ngingo ya cumi n'icyenda y'amasezerano nyafurika ku burenganzira n'imibereho myiza by'umwana icyongeyeho kandi umwana wese afite uburenganzira bwo kwitabwaho no kurindwa n'ababyeyi be kandi aho bishoboka akabana nabo ibitandukanye rero n'ingingo hari abana bisanga barerwa n'umubyeyi umwe gusa kubera amakimbirane ababyeyi be baba baragiranye urugero nko kuba se w'umwana yamwihakana bityo bigatera nyina kutazigera abwira umwana se umubyara umwana bikarangira avukijwe uburenganzira bwo kumenya se ese hakorwa iki kugira ngo amakimbirane ari hagati y'ababyeyi ntabe intandaro yo kuvutsa umwana uburenganzira cyane cyane bwo kurerwa n'ababyeyi bombi bakunzi rero bacu mbere y'uko dukomeza munyemerere nakire mugenzi wanjye bazi bagira fredawusi abanze atugezeho bimwe mu bitekerezo mwatanze mu kiganiro ejo cy'ubushize njye nibuze kugaruka dukomeze n'ikiganiro ejo cya none
tubahaye ikaze bakunze b'ikiganiro ejo tugeze mu mwanya w'ubutumwa mudusangiza ku ngingo zitandukanye tubaganirizaho mu kiganiro ejo munyemerere muri aka kanya mbasangize bimwe mu bitekerezo bamwe muri mwebwe mudahwema kudukurikira mwadusangije ingingo y'ubushize twaganiriyeho yagarukaga ku kuzirikana ururimi rw'amarenga mu burezi mu byiciro byose mu butumwa bwinshi twakiriye reka duhere ku bwa Emmanuel uherereye ururinda kubwe abona ko kugira ngo ururimi rw'amarenga rubashe gusakara ku buryo bifasha by'umwihariko abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ari uko rwashyirwa mu mashuri rukaba rwahera mu mashuri abanza ku buryo umwana wese azamuka afite ubumenyi n'iyo bwaba ari ubw'ibanze kuko biramutse bigenze gutyo byaba bihawe umurongo reka dukomereze ku butumwa bwa nkuru nziza pascal uherereye irongi aragira ati ntibyari bikwiye ko ururimi rw'amarenga ruba rutazwi n'abantu benshi by'umwihariko abarezi jyewe numva ikigo kibifite mu nshingano cyategura amahugurwa ku barezi bityo mu gihe ikigo gihuye na kesi yo kuba cyakiriye ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bikamufasha gukurikirana amasomo ye neza kandi nta mbogamizi agize reka dusoreze ku butumwa bwa charles uherereye kicukiro aragira ati niga mu mashuri abanza niganaga n'umwana ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga kandi yari ashoboye pe ko yajyaga arusha abana benshi twiganaga amanota gusa byaramugoraga kuko mu barimu bose twari dufite nawe wari uzi ururimi rw'amarenga urumva byamusabaga gufata mu mutwe buri kantu ako ari ko kose ku bwanjye rero mbona bikwiye ko hashyirwamo imbaraga kugira ngo ururimi rw'amarenga rumenywe n'abantu bose kandi nibanajya no gusaba serivisi ntibikarabagore bashaka ababasemurira nshuti rero ndetse namwe bakunze ibikiganiro ejo mwakoze cyane kubana natwe muri ubu butumwa tubashije gucishamo amaso
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
ikaze nanone mu kiganiro ejo cy'uyu munsi mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda nk'uko twatanga ikiganiro tubikomozaho umwana wese afite uburenganzira bwo kugira umuryango avukamo akuriramo kandi abyirukiramo umurinda ku buryo bwose ukamugaragariza urukundo kugira ngo yisanzure iri tegeko kandi rikomeza rivuga ko nta mwana ugomba gutandukanywa n'ababyeyi be atabishaka keretse iyo ubutabera bwemeje ku buryo bukurikije amategeko akoreshwa muri urwo rwego ko iryo tandukana rifitiye umwana akamaro nubwo amategeko agaragaza ko umwana afite uburenganzira bwo kumenya no kurerwa n'ababyeyi be bombi hari igihe umwana yisanga cyangwa se yimwa uburenganzira bwo kumenya umwe mu babyeyi be cyane cyane nka papa we cyangwa se se umubyara bityo bikagira ingaruka zinyuranye ku mwana cyane cyane izigendanye n'amarangamutima n'imitekerereze harimo kwigunga kugira ipfunwe kubura uburenganzira bwo kwandikwa mu irangamimerere kuvutswa uburenganzira bwo kurerwa n'ababyeyi be bombi kandi bakiriho nshuti bakunze b'ikiganiro ejo munyemere twakire mugenzi wanjye ishimwe honore atugezeho inkuru irambuye kuri iyi nsanganyamatsiko turimo turaganiraho ngende buze kugaruka mu kanya dukomeze n'ikiganiro nza kumubwira ko ntwite ambwira ko adatera inda hindura imirimo kanzayire epifani afite imyaka makumyabiri n'ine y'amavuko avuga ko yatewe inda n'umusore wahoraga amwizeza ko bazabana nk'umugabo n'umugore akimukoza ko yasamye umusore yamubwiye ko adatera inda uyu mubyeyi avuga ko yabayeho mu buzima bumugoye ibyatumye afata umwanzuro wo guhisha se umwana babyaranye njyewe icyo nakoze ni kimwe mpindura imirimo njya ahandi hantu kure ntiyongera kumbona ntazi niba narabyaye niba ntarabyaye umwana wanjye kugeza iyi saha ntabwo azi se yarankomerekeje byara mbyara ndi njyenyine ubuzima bukomeye busharira umuryango uranyanga urantererana bitewe n'uko nabimishije ikamba nk'ababyeyi nari nzi yuko ari wa muntu uzamfasha akanyitaho bituma numva muzinutswe agize imyaka irindwi atangiye kubimbaza ariko mubwira ko papa we ntawuriho nta muntu n'umwe uzi umuntu twabyaranye nyuma yaje gushaka urundi rugo ubwo rero ndumva nta mpamvu yo kumumwereka kuko ntacyo amaze mu buzima bwe nta n'icyo yamumariye na kimwe yabayeho kuntera igikomere uyu munsi ntabwo ndi wa muntu wishimye numva abagabo bose bameze nka we ntabwo mvuga ko ari uburenganzira umwana yavukijwe bwo kumenya ababyeyi be bombi kandi bariho ndabizi cyane nzi ko ari igikomere kuri we abaye azi ko nta papa agira azi ko papa we yapfuye narabimuhishe kubw'impamvu z'umutekano wanjye ni igikomere ufite ni n'igikomere ku mwana yego ntabwo utekereza ko umunsi umwe yarakuze ashobora kuzagira inyota yo gushakisha se ntabwo yatekereza kumushaka twabaga mu mujyi wa kigali uyu munsi mbi rusizi azi ko nta se agira ngiye twaricaye kuko ni umwana umaze gukura ejo bundi azagera mu myaka yo kumubaza papa we mu gihe cyo gususha ngo bamubaze ababyeyi n'ibindi ku ishuri narabirangije nta kintu azamenya mu buryo bwo kurinda umutekano w'umutima w'umwana wanjye nanjye ubwanjye niyibagije ko uwo muntu akibaho twakundanye imyaka ine wumva nta kwicuza kurimo kubera ko twari twakundanye ntamukundaga ntago nicuza kubera ko iyo nza kuba ndi uwicuza ngo nabikoreraga iki icyo gihe mba narakuyemo inda simbyara uwo mwana ntago rero nagombaga gukora ibyaha birenze kimwe usibye uyu hari n'abandi bagenzi be bafite icyo bavuga kuri iyi ngingo yo guhisha umwana se baretsa ku mpamvu zishobora kubitera burya uko umuntu mubanye n'uko akwitwayeho nibyo bituma nawe umwereka yuko umufitiye icyizere iyo ntabwo umuntu afite si ubundi waba umwereka umwana ngo bigende ubwo nyine aba ari ibyanjye ngomba kubyimenyera hari umuntu nzi nyine umusore yateye umukobwa inda aramubwira ati se nk'ubu ko dukundana uramutse uneye inda byagenda ute ubundi umusore aramubwira ati ngeneye nk'umukobwa inda namubwata ukayikuramo nyine umukobwa amaze kumwumva mu mutwe ahitamo kutamubwira ko yamuteye inda ubundi ahitamo kwigwariza ababyeyi b'uwo mukobwa nibo bamwiyandikishije icyakora nubwo bavuga ibi bamwe mu babyeyi bavuga ko atari byiza guhisha umwana se kuko bimugiraho izi ngaruka iyo nyina yamuhishe se iwo yamubyaranye nawe iyo arangije gukura atangira kubaza ku mama papa n'indi ubwo rero nyina agatangira n'ubundi kumubwira ati so nawe unabyaranye nawe ati yaragusize aragenda imigabane yo kumuha nayo umwana nyine arakura akabona abandi bana bari kuvuga ngo papa yaba yabaye n'umusore igihe cyo kugabana cy'imigabane kugira kugira ngo bamuhe ikibanza noneho we iyo yabuze nk'umuntu umuha ikibanza adafite se nabwo rero bimubera imbogamizi agira ipfunwe iyo ambajije ngo mama ngo papa abahehe ndamubwira nti papa wawe ni uyu kandi ari sekuru hari n'igihe umwana yandeba mu jisho rye akumva atanshaka kuko ndi kumuhisha se kandi se arahari ntabwo namubyaranye na papa abandi bana bagenda bamucomekamo amakuru amakuru ati nyamara weho uri ikirara ntabwo ugira so twebwe dufite ba papa twambara agakweto keza ashobora no gutaha afite umujinya akakwiga umwana ahungura n'ihungabana bikaba ngombwa yuko anishora no mu ngeso z'ubusambanyi kubera ko nta mubyeyi ufite umwitaho nkeramugana aniseti umwarimu muri kaminuza y'ubugeni n'ikoranabuhanga ya byumba yutabu akaba inzobere mu mibanire ya muntu avuga ko guhisha umwana se babeshwa ko batabaho cyangwa se ibindi ari amakosa cyane cyane nko kuba wenda harabayeho icyasha mu rukundo hagati y'umubyeyi wamubyaye cyangwa y'umukobwa wamubyaye n'umukunzi nta kintu kimwe cyakagombye kubamo ntacyo nihe mpamvu se mubona ishobora gutuma koko wa mugore wa mukobwa yahisha umwana se nko kuri ba bakobwa babyaye inda zitateganyijwe impamvu zimwe zishobora kumuturuka wowe ku giti cye uburyo imibonano yavutsemo uwo mwana yakozwe aho yakorewe igihe yakorewe agafata icyemezo cyo guhisha umwana isi kubera wenda gutinya icyasha cyamuzaho kikajya no ku muryango we uburyo bwa kabiri ni uko nka se w'umwana ashobora kumushyiraho ibikangisho cyangwa se akavuga ati ndagufasha mu buryo bwose ariko uramenye ntuzaye bizagenda we bishobora gutuma nabyo akomeza kumuhisha icya gatatu umuryango w'umukobwa kubona kumenya n'uwo se w'umwana ugategeka umukobwa wawe kutazamuvuga cyangwa se avuga mu muryango babona yuko utari ku rwego rwabo bityo bakaba bamuza bati uramenye ntuzabwire umwana wawe yuko yabyawe na runaka ese uretse ibyo byiciro mutubwiye bishobora gutuma cyangwa se bitanga impamvu umubyeyi cyangwa umukobwa ashobora guhisha se umwana mubona bigira ngaruka ki ingaruka zabyo mbere na mbere ku bana bwa burenganzira yabuze uburenganzira ku mubyeyi kuko umwana wese afite uburenganzira ku mubyeyi bwa burenganzira ku izina rye hari ubwo nyine bamuha izina ukabona ni izina ry'irigenorano ririmo ibintu ibintu bitari kwifuriza neza umwana afite uburenganzira bwo kwiga ariko urimo kumva yuko umwana wiga ufite umubyeyi ufite ababyeyi babiri n'uwiga afite umubyeyi urimo kumva ko uburenganzira bwabo ntabwo ari bumwe ariko hari n'izindi ngaruka ku mibereho ye cyangwa se ku mitekerereze agira ikintu cyo kwigunga pe kuko abandi bana ajyana abandi bantu bo gukina ati papa runaka papa runaka we yabaza papa we bakamubwira bati hari nubwo ababyeyi bamubwira ngo wacyana werekera aho ngaho ibiki byose uri kumva ko aya magambo akamutera kwigunga bishobora kumutera guhura n'ipfunwe atangira kujya yivumbura no ku babyeyi be kubura uburere kuko nimba arimo kurerwa n'umubyeyi umwe abandi bana bafite base bagomba kubaho akabona babaguriye agakweto babaguriye iki wakumva yuko atangiye kwanguza impuguke mu mibanire ya muntu ni izihe nama mutanga icyakorwa mbere na mbere ni kwigisha guhozaho mu kwigisha cyangwa muri bya bihe byo gupimisha n'ibiki byose kuko ntekereza ko bariya babaza abaganga bize ibintu byo gufasha abantu bafite ihungabana bafite iki bagatangira kujya babakorera iby'ubujyanama byo kubatega amatwi kugira gute noneho batangira kubona yuko icyo kintu kiriho bagatangira kubateguza izo ngaruka zizabaho umubyeyi noneho we akaba yajya no kubyara deja iyo yaramaje kuvamo icyo kintu cyo kuzahisha umwana umubyeyi we w'umugabo abahanga mu by'imibanire y'abantu bavuga ko usibye amakimbirane ashobora gushamikira ku guhishwa se kuri bamwe mu bana bikozwe n'umugore cyangwa umukobwa byima uburenganzira umwana bwo kwandikwa mu irangamimerere ndetse no kuvutswa uburenganzira bwe bwo kurerwa n'ababyeyi bombi kandi bakiriho nyindishimwe honore iki ni ikiganiro ejo abakunzi b'ikiganiro ejo turimo turagana ku musozo w'ikiganiro ejo cya none cyagarutse ku ngaruka zigera ku bana bahishwa ababyeyi babo ndetse kandi mu kiganiro cy'uyu munsi twari turimo turarebera hamwe icyakorwa kugira ngo amakimbirane aba ari hagati y'ababyeyi ataba intandaro zo kuba umwana yakura atazi umwe mu babyeyi wiwe cyane cyane nka se umubyara muri iki kiganiro twumvise bamwe mu babyeyi bahisemo guhisha abana babo abo babyaranye batubwiye kandi n'impamvu yabiteye batubwira ko zimwe muri izo mpamvu harimo ubuhemu baba barakorewe n'uwo babyaranye harimo kuba barabihakanye ndetse bakihakana n'umwana cyangwa se kuba barabatereranye mu gihe cyo kubarera bityo bagahitamo uwo mwanzuro wo kuba batazigera na rimwe bereka umwana uwo babyaranye inshuti rero bakunzi b'ikiganiro ejo nta dusoreye ikiganiro ejo cya none mu nyemerere nshimire buri wese wagize uruhare muri iki kiganiro by'umwihariko mizero kirisipe wari ku buhanga bw'ibyuma ndetse na nadine uwamahoro we wari uhagarariye iki kiganiro namwe mwese kandi twabanye mu kiganiro ejo cya none ndabashimiye ikiganiro ejo ntakagaruka mwari kumwe nanjye karema patrick nawe ubutaha inshuti mu duteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha kumi n'ebyiri ku mwanya mu gukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze kubana natwe kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese